all right to my people and welcome back onto this channel you know be small something oh hey still on the matter yoruba nation no going back eh, exactly waiting the be exactly waiting the people them they talk about him yeah so now my brother my sister eh, this matter no count the funny again no oh. this set of people will not call themselves the democratic republic of the yoruba Hmm. They don't they don't even pass their boundary. We don't even know who to trust again. Ah, one many time back, máa gbàgbọ́ all right my people now many things are sup o many things happening eh, on to this level. Hey, everybody kind of shock say wait to. Oh. This thing wey we they talk what if it can be say the government know about uh, wetin dis dupe um, dagboru and the rest of them go do for secretariat nko <laughs> yes because now we don't know wetin to dey sup o everybody come dey see say dis uh, people where they call demsef uh, democratic republic of the yoruba This dis dupe onitiri faction They can't. They come outside come dey threaten everywhere in fact eh, to the extent eh, dem come outside oh, dat im boy wey dem dey call ijile magoti, dat eh. one come outside e come dey talk say dis one wey be say di governor of oyo state governor seyi makinde dey find dia mama <laughs> wey be say di governor dey find dupe onitiri my brother my sister all dis pipo dem everything wey we dey talk everything wey dey happen na im dem dey see so dem know say dem dey find dem o dem know hey no be small thing so now dat im boy wey dem dey call ijile magot e come say um, eh, dis one wey be say uh, eh, di woman uh, dem dey find dis their mama so wey be dupe onídọ̀tí say make he the governor make he just go sowe agbeje mọwọ say i ah, like this i ah, like this make he no stress himself at all at all say why you go dey stress yourself na that ijile magot e dey talk am o oh. It's, they tell the governor of Oyo State, say why the governor of Oyo State They stress himself. Say he no need to stress himself at all because this Idupe where you say you define now by herself she go use her leg take waka come secretariat come meet you. <laughs> my brother my sister people come come and say hey, eh, they don't get these people. Want to get want people yìí. <laughs> say they don't get them oh, because this one wey be say they can't dey show themselves oh. They come outside They say nothing dey happen nothing They pa now what you can? They surprise everybody now be say ah, ah chief sunday we not even do all this one una carry about uh, one million dss say na wan go buy am for house but now see this You that dagboru she come outside. Eh, she even dey shook una something for mouth to say oya oh make una catch me na me be this make una catch me na me be this yet una no fit do anything she even dey uh, eh, poo dey use am dey rub una face una still quiet wetin dey happen wetin dey sup everybody now dey para say this one wey be say This woman come dey do all dis one make e no go be say at the end of the day na na even send am make e dey come distract dis yoruba nation if na im be the case we no go gree we no go gree o oh. because now this im boy come outside come dey tell the the whole governor say god go punish am he say why him dey do anyhow so why the whole governor dey stress himself say make you no dey look for their mama oh. o say because their mama go enter secretariat by herself and then the governor go know how far <laughs> hey my brother my sister this one he he chocolize me o oh. he chocolize me who does that. Eh? who does that? because now these people come outside dey come dey make plenty plenty noise They come They make plenty plenty mouth say nothing They happen. say like this, lady. They dem no go even send the soldier again come uh, uh, yoruba land secretariat say na only this woman go march He go march gallantly enter their office tell dem say na me be dis say and then according to wetin this guy come dey talk? say everybody everybody come dey surprise This is dis ijelemagoto He come dey surprise say this guy dey talk. say even if dupe onitiri enta secretariat say dem no go recognize am ah, me me, i come, I no come understand that part e come still scatter am say even if dem recognize am o oh, as e be so even if dem recognize am dem no go fit catch am hey na there for come say omo um, wetin dey sup which kind drama dey happen like dis chief sunday igbowo come outside say no i no like the way wey be say una dey treat my people i no like the way wey be say dem dey eh, thief our people comot wey be say dem go say make my people bring money make dem release dem after dem don even bring money dem go say kpai dem see the matter of dr aborode that man wey be say enter uh, germany make plenty money he come say okay make him come uh, yoruba land make him come invest for farm then kpai this man upon everything no the man no do them anything then tie the man then kpai the man nothing happen we no hear anything now chief sunday igbowo come outside come talk say like this like this make una stop to dey kpai our people if una know say una dey genuine make una come inside city make una come stay with us if you wake up in the morning you say hey daddy chinedu good morning badi latifa good morning mama toyibu good morning me sef i go greet you then if you see ourselves go know say we love each other na wetin chifu sunday gbowo talk be that but dis pipo dem no gree dem say no na dat bush wey dem go dey do like a monkey na im dem want to because dem know say dat monkey life dem go fit kpai anybody nobody go see dem na im chief sunday igboho para we no go gree if na so na wan do am make una comot for our land make una go una land simple as e be say no be say dis man eh. look for their trouble e just say e no want the way wey una dey kpai our people but yet dis eh, people dem no comot dem eh. no gree instead if wey be say di government go support chief sunday igboho for dis is big thing wey im do The government come even say make dem come buy am that before before president wey dem dey call buhari na him be the person wey order say make dem go buy am now make una see wetin dey happen make una see wetin dey happen o chief sunday gbowoo no do anything but thank god say dem no see am kpai because im dey on the right party because of say In dey send by eh, in the day na the heaven eh, god wey dey for heaven baba god na him send am make him go rescue all him pikin now make we come leave that one chief sunday gbowo no commit o oh. you no do all those things but dem wan kpai am but see this woman wey carry hand dey shook for their eye say kò ní ràgbá fún yín èmi ni mo wà ń dẹ̀ at the end of the day wetin happen nobody go meet this woman no kò sẹ́ni tó lọ báyà yẹn o ṣe ń gé ẹ̀tì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn na wetin we dey talk be that nobody go call this woman to take this im boy come outside wey dem dey call ijilemagot come dey talk say make e tinubu make e get sense say as e dey so im dey monitor tinubu up and down say e know where im wife dey you can imagine wetin these people dey talk. and nobody dey talk anything na don hear government talk. say dem dey look for dem may no go be wetin people dey think o oh. federal government make una do well o oh. because this boy wey be say as e dey so He no get respect him dey even they tell on una say na them cause am I no dey talk anything Waiting they happen who does that <laughs> my brother my sister this one eh, o kan mi me no get any. <laughs> the thing they surprise me i no understand to the extent it come dey say when that time come oh, make them no stress himself say their mama he go use her leg waka come meet them. say make shey makinde remember say In dey deceive himself in fact him say him dey pity seyi makinde because seyi makinde no get him backbone <laughs> say that seyi makinde wey you dey see e no get him backbone say him just dey pity am na him people say sure this guy dey talk o oh, abi na true sef because we no even understand wetin dey come dey sup now abi dey just dey use people dey cash cruise o. Oh maybe they just use people. They catch a cruise for i no understand e con dey tok say dis is struggle wey be say dem don start o say e dey more than wetin sheyi makinde and uh, tinubu dey think o oh. yes say by the time dem don descend on the sheyi makinde and tinubu say dem no go try am again na wetin dis ijele magot dey tok be dat e dey say by the time dem deal with dem say all dis gragra wey be say all of them dey do say by the time himself and uh, eh, uh, eh, Dukpa Unidoti enter. say dem go deal with uh, tinubu and dem go also deal with uh, uh, wetin dem dey call am uh, seyi makinde in fact they say dem must pay for all the things wey dem don cause say dem go pay say why e be say you go go destroy <laughs> in fact eh, this matter eh, the thing say dey surprise me this ijele makoso this is the faction of the dupa onidoti come come outside dey say for dem to go destroy dat woman house o say plenty money dey inside wey dem thief say if the time come dem go release dat money wey dem thief na wetin dem still dey talk be dat o you see dem wan see rope uh, the government say government na thief wetin all these people wetin dem gbojule na im be my question wetin dem gbojule no be small something o now e come dey say e better make all the government go contact their legal practitioner o make dem call the idupe onidoti to order make dem beg am so that dem go settle everything you can imagine people wey say dem get god say dem pass the government now dem dey say make government come beg dem so that dem go forgive government my brother my sister hmm, anybody wey dey follow dis people, wey dem dey call odupe onitiri and the rest of them, that person <laughs> eh, he don lost staying tey he no know He don say make im team say make dem hurry up make dem gather themselves because dem go drag dem in no time but wetin dey always dey talk be say that time wey e wan happen he no know <laughs> and eh, some people still dey believe dem now e get im name wey dem come dey call am oh. The name wey dem dey call dem you know say before dem dey call dem omi twenty twenty two, later dem come dey call dem dem eh, the democratic eh, republic of the yoruba but now the strong name wey dem dey bear now my brother e go shockalize you <laughs> you wan hear am dem say now dem dey call dem eh, dry nation dry nation na wetin we dey call dem now be that dem be dry omo dem really dry dem dry <laughs> all those one wey dem dey do on social media everybody don come outside in fact dem don dey find dem wanted wanted everywhere na im be the thing wey dem inscript for their head say them be wanted <laughs> baba god Now your hand wey dey unto this next level I see the art. make you no let am call you till i come your way next time if this now your first time wey be saying you dey join us unto this channel I beg abeg make you try make you subscribe Or make you like make you share make you for reach where you supposed to reach Now so you be o oh, as the art make you no let am cold bó ṣe ń gbóná yẹn ẹ má ṣe jẹ́ kó tutù <laughs> na so e come be unto this one i like come here when nice time i say una bye for now.